iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika riri kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza inshuti mwese duteramanye kuri munsi wa mbere itariki zine y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federica nkurikije ateramije ibiganiro byo kuri iyi saha hanyuma twebwe ahakuru hakuye kuba twaraguye gikomeye cyabaye cyo gukora amatohoza ku byabikorera mu gihugu kugira ngo tumenye uyu ni jean batiste baribonekeza umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe agateka na muntu avuga ku byerekeye agateka na muntu mu burundi uyu mwaka waraye urangiye hamwe n'imigambi izofatwa mu gukingira agateka na muntu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu dutanguye iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye turabibashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana mwaramutse neza Aloise umwanya n'uwawe mwaramutse Frederic mwaramutse namwe mukurikirana ibiganiro by'iradiyo yanyu mukunda amakuru tuyahere mu gihugu cya Iraq abantu batanu bitwaje ibisasu biturika bo mu muhari wa Eta Islamique baragavye igitero ku ikambi ya gisirikare iri mu buraruko bwa Bagdad ejo ku munsi wa Mungu abategetsi ba Iraq bamenyesha ko ivyo bitero vyahitanye abantu bashika 12 bo mu nzego z'umutekano za Iraq bikomeretsa abandi mirongo ibiri abihevyi babiri biturikije ko ibibombe bari mu miduga ku irembo y'ikambi ya gisirikare mu gisagara ca Tikrit iri mu burengero bwa Iraki ikambi yahoze ikoreramo igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika ibindi bisasu bitatu byaturikijwe n'abo bihebye inyuma yaho bari binjiye mu irembo ry'ikambi igipolisi cya iraki kigiriramo imyimenyerezo umuhari w'iterabwoba wa leta islamike usanzwe warigaruriye uburengero n'uburaruko bwa iraki wariyemereye ko ari wo wakoze ibyo bitero mu itangazo washikirije kuri interineti ubicishije ku banywanyi bawo igihugu cya iraki kiri mu ntambara hagati y'aba isilamu b'abashite n'abasunite yakomejwe n'abagwanyi b'abasunite kandi bakomeye bo mu muhari wa Eta Islamique mu gihugu cya afghanistan abarwanyi bataramenyekana ejo ku munsi wa mungu baragerageje gutera konsira y'ubuhindi iri mu gisagara cya mazar i sharife kiri mu buraruko bwa afghanistan umuvugizi wa guverineri w'iyo ntara yabwijwe rya amerika ko humvikanye amasasu y'inko hamwe n'amarokete mu bice bikikuje ako karere muniri ahmad farade amenyesha ko abo bantu bitwaje ibigwanisho bateye amarokete bari mu nyubakwa iri ku rundi ruhande rw'ibarabara hafi y'ahari konsira y'ubuhindi baca batana mu mitwe n'abajejwe umutekano nta makuru y'abo baba barahasize ubuzima aratangazwa canke ivyahononekariye nta muhari urembanga kandi ko wakoze ico gitero ico gitero rero cabaye hari haheze umunsi umwe gusa abantu bikekwa kuba abo mu muhari wa Eta Islamique bateye ku kirindiro ca gisirikare c'ubuhindi kiri hafi y'urubibe rwa Pakistan igitero cahitanye abantu ndwi gikomeretsa abashika mirongo ibiri muri Arabia Saudite naho igihugu ca Arabia Saudite cahagaritse imigenderanire n'igihugu ca Iraq inyuma yaho abantu bari mu myiyerekano kumugwa mukuru wa Irane bateye ambasade ya Arabia Saudite muri Irane babigize biyamiriza iyicwa ry'indongozi y'idini y'abayisilamu b'abashite Sheikh Nimri Al Nimri yabaye ku munsi wa gatandatu Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Arabia Saudite yamenyesheje ivyo ejo ku munsi w'Imana yavuze ko abadiplomate bose ba Irane bari muri Arabia Saudite bakwiye kuva muri ico gihugu mu masaha 48 yabwiye abanyamakuru k'intwaro ya cami yaba Islamu b'abasunite idashobora kwemera ko leta yaba Islamu ihungabanya umutekano wa Arabia Saudite abandi bantu 46 barishwe n'ingoma ya cami ya Arabia Saudite muri ubwo bwicanyi bwo ku munsi wa gatandatu ubwo bwicanyi bwatumye amakunga ashavura kandi akagabisha ko bizogira ingaruka mbi kuri uwo kuri uwo kuri uwo muryango wa cami wagirizwa gutegeka ubwo bwicanyi leta z'ubumwe za amerika mu itangazo yashikirije inyuma y'urwo rufu yavuze ko izobandanya isaba abategetsi bo muri ako karere gusaba ingingo zituma uruhagarara ruhagarara muri iryo tangazo nyene leta zimwe za Amerika ziremera ko inyishu ziciye muri diplomasiya hamwe n'ibiganiro ari bwo buryo bwonyene bwotuma ataruhagarara rubaho igihugu ca Iran cavuze ku munsi w'Imana ko Arabia Saudite kizokwishura ubwo bwicanyi cakoze muri israel naho igihugu cya israel cyagirije icyaha cy'ubwicanyi abanyisirayeli babiri mu ruhara bagize mu kwica umuryango w'abanyepalestina batatu mu kwezi kw'indwi guheze mu ntara ya sijorudaniya harimwo umwana w'umuhungu w'amezi cumi n'umunani yapfiriye mu nzu aturiwe umusore w'imyaka mirongo ibiri n'umwe yagirijwe icyaha cy'ubwicanyi mu gihe uwundi muyabaga atarakwiza imyaka cumi n'umunani yagirizwa gufata gufasha muri ubwo bwicanyi minisitiri w'ubutungane wa israel yamenyesheje ko abaciriwe imanza bose bagera ku bagabo bane bose bagirizwa kugira uruhara mu bikorwa by'iterabwoba ku barabu no ku butunzi bwabo leta ya israel yari imaze ibihe bitari bike isabwa kurengutsa imbere y'ubutungane abo bantu bakoze ubwo bwicanyi mu ntara ya sijorudaniya
urakoze yaroyise ku makuru uheje kudushikiriza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu waranzwe n'ubwicanyi budasanzwe hamwe n'ubugizi bwa nabi butagira izina mu burundi umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe agateka muntu jean batiste baribonekeza yaragize icyo avuga kuri ubwo bwicanyi yongera aratangaza imigambi uyu murwi ufise mu kwamira icyozwa ry'agateka muntu hamwe no mu gukingira agateka muntu tumutege amatwi uko bivuze muri uyu mwaka woheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu harabaye ibibazo bikomeye cyane mu bijyanye n'agatekazi nta muntu hanyuma twebwe ahakuru hakurugiye kuba twaranguye gikomeye cyabaye cyo gukora amatohoza ku byabikorera mu gihugu kugira ngo tumenye ukuri byabaye n'abantu babimenye hanyuma turakora ibishoboka byose kugira ngo tujye turakinga cyane cyane nk'abantu ubona bafite ibibazo tukabakingira kugira ngo ntibagire ingorane hanyuma abo bashyikiwe n'ingorane nabo tukabagerageza tukabafasha kugira ngo bashobore kurenganurwa aho bishoboka aho bidashoboka naho kumbura imiryango ironke uburyo bwo gukurikirana ibintu byashikiye ababo rero bitari igikorwa cyoroshe bitari igikorwa cyoroshe kubera yuko byaragaragaye yuko inyifato yaba na bariya muri politike yabaye inyifato ahanini yo gukoresha inguvu mu bibazo byo kurondera inyungu za politiki bityo bituma abantu bahasiga ubuzima ari benshi cyane harimo abanyurujwe harimo abishwe harimo n'abandi bagiye barasinzikazwa mu bundi buryo rero igikorwa cyoroshe ariko turabona yuko umengo uko turashima imana yuko umwaka uri kubarangira tukabona umengo bisa n'ibiriko biragabanuka tukibaza yuko ahanini biriko biva ku nyifato nziza abanyepolitiki bariko barerekana yuko bashaka kuja inama bakaganira kugira ngo ibibazo bafise bishobore gukemuka ingorane nyamukuru mwagize mu gikorwa canyu cyo gutohoza eka no kwamira ubugizi bwa nabi nize
uravye neza ingorane zinuvuga zikomeye cyane twagiye turabona ahanini zavuye kuri abantu bamwe bamwe baba abari muri politike canke abantu bo mu rwaruka wasanga umuntu agatera akamati nyabona iki kintu sigaho ntimugikore gutya ni mwicare muvugane cyangwa ati sigaho bwicanye mugabo ugasanga akamu rimwe na rimwe ntikitabwe hakaba igihe kitabwa n'ahandi katitabwa iyindi ngorane twagiye turagira ni yuko hariho nk'abantu wasanga kumbure bari muri ayo mashyirahamwe yigenga arana agatera kazi nta muntu bari basanze kumbure hari igihe baronka nk'amakuru hanyuma bakayaduha tukayakoresha kugira ngo dushobore gukinga ibyoshika mugabo ugasanga muri iyi minsi hariho benshi bagiye barahunga cyangwa nabo ugasanga ntibaronka uburyo bwo gukora bigatuma rero badashobora kudufasha mu kuronka amakuru amwe amwe hariho kandi ikibazo cyo mu butungane nk'akarorero aho naho nyine abahora bashyigikiye igihugu bagiye baridohora hanyuma ugasanga nk'imanza zahora zinyaruka cyangwa amatohoza yanyaruka cyangwa uburyo bwo kwiyunguruza ku bacamanza cyangwa ku bandi bafashe ubutungane burabuze ugaca usanga ikibazo kirabuze nyine cyo kuko ngo kinyaruke cyari ryari kunyaruka ikindi nubona gikomeye cyane twagize iki kibazo ikibazo kijyanye n'uvuga n'umutekano w'abantu bashaka kutwitura muri rusange kuko urashobora kubona nk'umuntu yari yipfuje kuza kuvuga ibintu ngene bimeze kugira ngo tumufashe umugabo ugasanga kumbure ari muri karatiye ari nk'amwe yosohoka akajya kubivuga atagira ibibazo ugasanga abashima kudutelefona kandi hariho ibibazo udashobora gutorera inyishu uciye ku telefone hanyuma natwe ugasanga kuba umutekano nyine hariho kumbure nk'ahantu twatevye gushika kubera biturukanye n'uko tutashoboye gushoka tuhaja kandi kumbure hakiri nk'amasasa ariko aravuga icigwa mushobora kuba mwakuye muri izo ngorane zose co bafasha gutegura imigambi irashe eka yo gukingira agateka kazina muntu kurusha muri mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ni nk'ibi ibigo bikuru bikuru uravye ahanini ni eh, ikibazo ca mbere nibaza yuko abarundi barakwiye kumenyera ikintu citwa amatora Eh, kuko urabona yuko iyo hashitse igihe c'amatora abantu bose bashashuha imitwe baba abashaka gushika ku butigisi cyangwa abashaka kubugumako canke baba n'abanyagihugu basanzwe kumbure baca bagira ubwoba bati biracitse ugaca usanga abantu bavyifashemwo nabi nibaza rero ko igihugu cosubira kikitunganya ku kibazo c'ingene iyo hageze ko eh, amatora aba eh, inyifato ibereye mu bijanye cane cane no gucungera umutekano mu bijanye no kuganira ku bibazo bikomeye mu bijanye eh, no kugurura imiryango ku banyepolitiki bose bakavuga ibyo biyumvira hanyuma ibibazo eh, novuga ntivyiyumviro bitomoye bigakoreshwa mu kubaka igihugu eh, ikindi cigwa novuga ni ikibazo kijanye cane cane eh, no kumenyesha amakuru eh, urabona yuko eh, uburyo inkuru zitozwa n'ingene zishikirizwa byagize eh, ingaruka zikomeye cyane eh, ku byakurikiye muri iki gihugu cyane cyane muri aya mezi atandatu canke umunani tuvuge aheze tukibaza yuko naho nyene turakwiye kuraba nyene twikubita agashi kugira ngo ku bibazo vy'ingene amakuru muri iki gihugu atozwa kandi ashikirizwa biturukanye cyane cyane ku bibazo novuga biri sensible ku gihugu ibibazo bikomeye eh, abantu baganira gute bashikiriza amakuru gute iyo utemeye ikintu ubivuga gute iyo ufise ikintu kikubabaje cyangwa agashavu ugashikiriza gute kugira ngo twirinde ijya mvugo iturira ijya mvugo ishikuza ijya mvugo icoza ituma usanga abantu benshi baciye bahahamuka munyuma ugasanga amadesiziyo novuga ariko arafatwa cyangwa ibyo abantu bariko barakora cyangwa ingingo zifatwa ni ibintu bidafasha gukomeza agateka kazina muntu kuri bose mu majambo make mu shantaye Jean Baptiste baribonekeza murafise kizero ko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu eka agateka kazina muntu mu Burundi muri rusange kazokubahirizwa Eh, murakoze cyane je nibaza ko icambere coco twifuza ko uyu mwaka woba umwaka w'amahoro kuko eh, nico nibaza shingiro ukamwaka w'amahoro n'umutekano hanyuma kugira ngo bibe eh, kandi agateka kazi mu kubahirizwe hariho ivyo twifuza kuzokora eh, nciye ku mayange eh, tuzobandanya igikorwa co gutohoza igikorwa gikomeye cyane kugira ngo abantu bamenye ukuri ku biba byabaye hanyuma tugashikiriza eh, ukuri mu maraporo yacu mu matangazo yacu abantu bakamenya biriko biraba eh, tugakomeza kandi gukinga eh, cane cane dukingira ababa bageramiwe canke dufasha abantu bashikiwe n'ingorane Eh, Jean Baptiste baribonekeza umukuru umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu murakoze cyane gose ku kanya maduhaye ndabashimiye namwe kandi ndabipfurije umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ndabipfuriza n'abarundi bose hamwe be n'abantu bose ku isi umwaka mwiza natwe turabifurije nifatanije n'abagenzi banje dukorana aha mu ijwi ry'amerika mugire umwaka muhire munshasha muze muronkemwo amahoro reka uzubabere umwaka w'amata n'ubuki murakoze cyane namwe bizababere bityo
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya wo kubashikiriza amakuru ya siporo reka dutangurire mu rwanda twumvirize mugenzi wacu jean claude munyandinda hasigaye iminsi cumi n'ibiri gusa ngo mu rwanda hatangire irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru ku bakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyona z'iwabo iki cyiciro cya nyuma cy'irushanwa rya shan giteganyijwe kuva ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa mbere kugeza ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa kabiri ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi ikomeje imyiteguro aho irimo kwitoreza mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba irateganya imikino yo kwipima izayihuza na kameruni ndetse na repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri iyi mikino ya nyuma y'irushanwa rya shan izabera mu rwanda amakipe agabanyije mu matsinda ane itsinda rya mbere rizakinira kuri stade amahoro i remera rigizwe n'ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi cote d'ivoire maroc na gabon amakipe yo mu itsinda rya kabiri ariyo repubulika iharanira demokarasi ya kongo kameruni angola na etiyopiya azakinira kuri stade huye mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda imikino yo mu itsinda rya gatatu izajya ibera kuri stade ya kigali i nyamirambo iri tsinda rya gatatu rigizwe na tunisiya guinee conakry nigeri na nigeria itsinda rya kane rizahurira kuri stade umuganda mu karere ka rubavu mu ntara y'uburengerazuba amakipe aririmo ni uganda mali zambia na zimbabwe umukino ufungura uzabera kuri stade amahoro i remera ku itariki ya cumi na gatandatu muri uku kwezi kwa mbere uzahuza ikipe y'igihugu y'u rwanda n'ikipe ya cote d'ivoire iki gikombe cya shani kizakinirwa mu rwanda ni icya kane kuva cyatangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda icyo gihe imikino ya nyuma yabereye muri cote d'ivoire igikombe cyagukanwa na repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe icyiciro cya nyuma cya shan cyabereye muri sudani ikipe y'igihugu ya tunisiya itwara igikombe ku nshuro ya gatatu afurika y'epfo niyo yakiriye imikino ya nyuma y'iri rushanwa rya shan mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane icyo gihe ikipe y'igihugu ya libiya niyo yatwaye igikombe itsinze ikipe y'igihugu ya ghana ku mukino wa nyuma tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare hamaze kumenyekana igihe isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka rizenguruka igihugu ry'uyu mwaka rizabera ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino mu rwanda ferwasi bumaze gutangaza ko turu y'u rwanda ya bibiri na cumi na gatandatu izatangira ku itariki ya cumi na gatatu ikarangira ku itariki ya makumyabiri mu kwezi kwa cumi na kumwe ikintu gishya kidasanzwe kizamurira isiganwa ni uko abakinnyi bazerekeza mu karere ka rusizi i cyangugu nyuma y'igihe kirekire abantu bo muri ako gace bategereje kwibonera ibirori by'amagare ngo rizaba ari n'ishema ku bayobora ako karere kwakira abantu batagira ingano baje kuhasusurutsa nk'uko abo mu nce zinyuranye zakiriye intera z'isiganwa turu y'u rwanda babibwiye itangazamakuru ubushize imiterere y'intara yacu y'amajyaruguru imisozi miremire ifite amahumbezi menshi cyane ifite imiterere yayo none igihugu cyacu cyakira amadevize menshi ubukerarugendo bw'ingagi zacu buzana amadevize menshi noneho n'ubukerarugendo bukomoka ku siporo y'amagare ndetse no kwiruka ku maguru nabyo bishobora gukomeza gutera imbere ishyirahamwe ferwasi rimaze kumenyerwa ko rikora gahunda y'ibikorwa hakiri kare ku buryo nta rushanwa rijya ritungurana cyangwa ngo rize ku munota wa nyuma bamwe mu bakurikiranira hafi siporo yo mu rwanda bavuga ko iyi mikorere mu ishyirahamwe ferwasi ishimwa na benshi ishingiye ku kuzuzanya hagati y'abayobozi n'abakozi baryo hakiyongeraho n'ubunararibonye bw'impuguke mpuzamahanga zifashishwa mu gutegura turu y'u rwanda barimo jean claude hero olivier grandjean na bagenzi babo twabibutsa ko isiganwa turu y'u rwanda riheruka rya bibiri na cumi na gatanu ryegukanywe n'umunyarwanda jean bosco nsengimana muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uyu musore azaba akinira ikipe yo mu budage yitwa bike ed bityo akaba atazagaragara muri timu rwanda kimwe na mugenzi we hadi janvier wabimburiye abandi mu guca agahigo akaba umunyarwanda wa mbere wari uje ku isonga muri turu y'u rwanda kuva yashyirwa kuri gahunda y'amarushanwa yo ku rwego rw'isi ni valence ndayisenga wayitwaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yari claude munyandinda i kigali
ubu naho dukubite mu burundi mugenzi wacu evariste nziko banyanka atubwire ibivugwa muri siporo inkuru ibananira kuvugwa umupira w'amaguru mu burundi ihagarikwa ry'umumenyereza w'umugwi vitaro mu mabanga yo kuba umumenyereza aho naho ni nyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itanu gilbert kanyankore yari amaze amenyereza uwo murwi abakunzi b'umugwi vitaro ntibatahura kumwe iyo ngingo y'uburongoye umurwi vitaro benjamin bikorimana uyu wa mbere azwi ku izina rya david seleman arashigikiye ko uwahora amenyereza umugwi vitaro asubirizwa kubera ariko aregereza mu zabukuru bakiriye neza cyane kuko ibyo mutama wacu yamaze gusaza rero tukina ko turongo ubundi umujene turabi tuja kongereza umugwi cyo gituma turabonye ko twifashe neza ko mukuru umugwi wacu nawe nyene ibintu yamenyereye by'urukino amaze kubona amarere menshi ashakaza no ubundi arabe ko ashobora kuyaregera ameze neza kugira ngo tumenye shampiyona kuri izo neza uwo mukunzi wa vitaro agira kabiri ntiyakiriye neza ingingo yo gusubiriza umumenyereza gilbert kanyankore kubera ko vitaro yari ihagaze neza mu ihiganwa ariko ashima ko uwurongoye vitaro yabaremesheje ko uwo batazira yawunde azoguma hafi y'umumenyereza mushasha kandi azoba ajejwe iby'ubuhinga twayakiriye mugabo ntitwayakiriye neza ngo na perezida twaramubagije imvo yoba yamwirukanye aratubwira amakosa yoba yatumye afata iyo ngingo ntitwabyakiriye neza n'ingoga mugabo turiko turavye byemera ko yatubwiye yuko ari hafi y'ikipe muga yawunde uwo munsi uwo munsi vrema ntitwabyakire neza uwo munsi bavuga ko bamuhagarika kubera twabona yuko umukoca amenyereye yirukanwa iyo atamwimba afise muri ekipe iyo ikipe iriko iratsindwa niho twari tumenyereye ko birukana umumenyereza mugabo twabona ko mumenyereza ikipe ari sawa nk'ubu mu mwaka uheze twaye ibikombe bitatu ubu muri iyi shampiyonare yaratsinzwe kabiri urumva twe twabona ko atakosa yari afite uno mukunzi w'umugwi vitaro agira gatatu ata mu mazi ingingo ya benjamin bikorimana arongoye umugwi vitaro yo gusubiriza gilbert kanyankore asaba ko gilbert kanyankore yosubizwa muri ayo mabanga perezida kandi akandi kamo ndamuteye ni uko yawundi adakwiye kumutakure kuko abafanzi benshi cyane ekipe igirwa n'abafana abafana bajya bamaze kubona bacitse intege wowe wenyine uri umujurnalisiti uri kubibona abantu nabo bakoma induru hakoma abandi induru bakeya si nk'uko byari bisanzwe turasabye vurema perezida nagerageza arabiteye kwiyumvira yawunde tumubone muri terekani tutamubonye bamwe bamwe ngira tuzogwara n'amahaha n'imitima byose umukunzi wa vitaro agira kane nawe yagiriza uwurongoye vitaro kuba yafashe ingingo atagishije inama bene umugwi asaba insiguro y'icatumye gilbert kanyankore abogozwa mu mabanga yo kumenyereza umugwi vitaro turagutumye utabarize perezida w'umushyikira impamvu yakuye yawundi atanga inama gihije abafana atanga n'icyo ababariye mu gutora ekipe yayitoye tumubona tubizi turazi impamvu yayitoye yayitoye ekipe imerewe nabi koce yawunde bamurondeye mu rwanda bamukura mu rwanda iyo ari gukoca uwundi mugwi baramuzana simbona impamvu bamuta mu ibarabara kandi bamukuye ku kazi mu kuva mu rwanda yari afite amasezerano na kiyovu araza kumva za vitaro ayimazemo imyaka mirongo ibiri n'itandatu rashid alfred avugira umugwi vitaro aratanga inyishu ku batazi igituma gilbert kanyankore batazire yawunde yarahagaritswe mu mabanga yo kumenyereza umugwi vitaro uwavugira vitaro amenyesha ko mu mugwi vitaro hari icuka kibi hagati y'abakinnyi umumenyereza ntihagire icyo akora eka mbere abakinnyi ngo bari basigaye bigenza nabi wabamenyereza arorera icyabaye ni uko urongoye umugwi wa bitaro benjamin korimana yararabye hasi hejuru asanga mu mugwi wiwe naho uri kuratsinda uri imbere watwaye ibikombe bitatu umwaka uheze n'ukaba uri imbere y'iyindi migwi ukaba usumbya amanota umunani umugwi wa kabiri ikaba isumbya amanota icyenda umugwi wa gatatu yasanze yuko hariho akantu k'akanenge kandi kanini k'ikintu twakwitwa manque de discipline ni ukuvuga abakinnyi baracerwa kuri antrenema imyimenyerezo cyangwa bagasiba ntamvu ziboneka kandi nta raporo yaronse ibi rero yasanze ko ari ibintu biteguye guhinduka aho wowe urumva biracafatika mugabo yasanze kandi iyindi migwi ikebana na bitaro yaracanishijemo abakinnyi ba bitaro yabacanishijemo gute abakinnyi bari bacyumvikana mbere no mu kibuga byashika yuko bimana imipira hanyuma rero birananugwanugwa yuko ngo hariho abakinnyi bagwanira imyanya bashobora kuba barogana bishyitse ku rwego nk'ubwo urumva ko biteye ubwoba hategereza kuba ibihinduka naho rero mu mugwi vitaro hari abatumva kumwe ibyaraye bihindutse uwo murwi uracari mu kibanza cya mbere mu higanwa ryo mu cyicaro cya mbere ryitiriwe ikinyobwa pirimusi turi ku ndwi igira cumi na gatanu y'ihiganwa uwo murwi umaze gutsindwa kabiri gusa ufite amanota mirongo itatu n'icyenda kuri mirongo ine n'atanu i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika
ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta zunze ubumwe za amerika yumvikanije ko yabajwe n'inzira guverinoma y'u rwanda yakurikiye ihamagarira abaturage referandumu mu gihe gito kugira ngo itegeko nshinga ry'u rwanda rivugururwe mu ngingo zateganywaga guhindurwa harimo ireba manda ntarengwa za perezida wa repubulika mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa cumi na kabiri n'umuvugizi nede purayisi w'inama y'igihugu ishinzwe umutekano hari aho ryagiraga riti mu gihe tubona ko ari byiza ko abanyarwanda bakoresha uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko mu mahoro tubabajwe n'uko mu gutegura referandumu hatatanzwe igihe gihagije kandi ntihatangwe amahirwe yo kujya impaka za politiki ngo harebwe impamvu ari ngombwa ko izo ngingo zihinduka leta zunze ubumwe za amerika ikomeje kugira impungenge ku nzitizi zimaze igihe ku bashaka guterana mu mahoro no ku bwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza mu rwanda leta zunze ubumwe za amerika irahamagarira guverinoma y'u rwanda kureka abantu bakishyira bakizana uburenganzira bwabo bw'ibanze mu gihe igihugu cyerekeza ku matora y'abayobozi bo mu nzego z'ibanze muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu amatora ya perezida mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi hamwe n'amatora y'abadepite mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani guhererekanya ubutegetsi mu mahoro hagati y'umuyobozi n'undi ni inkingi ikomeye y'umutekano na demokarasi hamwe perezida kagame wahaye u rwanda ingufu mu buryo bwinshi akaruteza imbere ubu afite amahirwe mu mateka yo kuzasiga inyuma umurage mwiza aha agaciro ibyo yiyemeje yubaha manda ntarengwa zashyizweho ubwo yari atangiye kuyobora igihugu abigenje atyo perezida kagame yabafashije gushyiraho fondasiyo nyayo kuri demokarasi yaramba mu rwanda ibi byafasha kubumbatira no guha ingufu ibyagezweho bifatika byagezweho hagamijwe amahoro n'umutekano birambye ku banyarwanda bose byaba kandi n'urugero rugaragara atari ku rwanda gusa ahubwo no ku karere kose ndetse n'isi yose nk'uko perezida obama yabivuze abayobozi beza mu mateka y'isi basize umurage utibagirana atari ukubera gusa ibyo bakoze bari ku buyobozi ahubwo kubera ko babaga bafite ubushake bwo kuva ku butegetsi no kubutanga mu mahoro leta zunze ubumwe za amerika yiyemeje gushyigikira abaturage b'u rwanda mu bikorwa byabo kugira ngo bazagere ku bihe byiza biri imbere birangwa n'amahoro demokarasi n'ubusugire bihamye
iryo rya jambo ry'intamara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gihe ariko imbere yaha reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije aloyce
mu gihugu cya iraq abantu batanu bitwaje ibisasu biturika bo mu muhari wa leta isiramike baragabye igitero ku ikambi ya gisirikare iri mu buraruko bwa bagdad ejo ku munsi w'imana abategetsi ba iraq bamenyesha ko ibyo bitero byahitanye abantu bashika cumi na babiri bo mu nzego z'umutekano za iraq bikomeretsa abandi mirongo ibiri mu gihugu cya afghanistan naho abagwanyi bataramenyekana ejo ku munsi w'imana baragerageje gutera konsira y'ubuhindi iri mu gisagara cya mazar il sharife kiri mu buraruko bwa iraq nta muntu nta makuru y'abo barahasize ubuzima aratangazwa canke ibyahononekaye nta n'umuhari uremanga ko wakoze ico gitero muri arabiya sawudite naho icyo gihugu cya arabiya sawudite cyahagaritse imigenderanire n'igihugu cya irani inyuma y'aho abantu bari mu myigaragambyo ku mugwa mukuru wa irani batereye ambasade ya arabiya sawudite babigize biyamiriza iyicwa ry'indongozi y'idini rya isilamu baba shiyite sheke nimri al nimri byabaye ku munsi wa gatandatu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa arabiya sawudite yamenyesheje ibyo ku munsi w'imana aho yavuze ko abadiplomate bose ba irani bari muri arabiya sawudite bakwiye kuva mu gihugu mu masaha mirongo ine n'umunani muri israel igihugu cya israel cyagirije icyaha cy'ubwicanyi abanyisirayeli babiri mu ruhara bagize mu kwica umuryango y'abanyepalestina batatu mu kwezi kw'indwi guheze mu ntara ya si jordania harimwo umwana w'umuhungu w'amezi cumi n'umunani muri abo bapfuye yapfuye aturiwe mu nzu yarimo umusore w'imyaka mirongo ibiri n'umwe yagirijwe icyaha cy'ubwicanyi mu gihe uwundi muyabaga atarakwiza imyaka cumi n'umunani yagirizwa gufasha muri ubwo bwicanyi mu gihugu cya mexique naho umukuru w'igisagara cya mexico yarishwe ku munsi wa gatandatu inyuma y'umunsi umwe gusa no kuvuga ku wa gatanu atanguye amabanga yo kurongora icyo gisagara gisela mota niryo zina ryiwe yishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho ku rugo rwiwe mu gisagara cya Temixco aho ni muri Mexique abajejwe umutekano bamenyesha ko abicanyi babiri bishwe abandi batatu bagirwa imbohe n'igipolisi ca Mexique umugambwe Gizera Mota yavamwo wamenyesheje ko yari umukenyezi w'intwaro yamenyesheje kandi ko igihe yatangura amabanga yiwe yatangaje ko azogwanya abagira ubwicanyi umunyamabanga mukuru w'igisagara cya temizwe yavuze ko abajejwe intwaro muri icyo gisagara bameje ko abanyagihugu batewe ubwoba n'amajambo muta yashikirije igihe igihe yitoza mu mabanga yo gutwara icyo gisagara temizgo ni igisagara kiri mu biremetero ijana uvuye ku mugwa mukuru wa mexico mu gihugu cya mexique
inshuti mwese mukundi radio ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fatu karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na federike nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyise bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwese abatwumva ndabasuhuje kandi umwaka mushya muhire mwese bibiri cumi na gatandatu uzababere uw'amata n'ubuki aho mukurikira ibiganiro byacu muri kuba twumva ku cyumweru gishize twaganiye n'abahanzi babiri twibanda cyane ku gitabo cyanditswe n'umwe muri abo bahanzi igitabo si ikindi yacyise ku isoko si hahandi ariko se abahanzi mu rwanda baramenyekana cyane cyane abandika ibitabo nyamara
agakecuru kanjye kandekere agakecuru kanjye kandekere agakecuru kanjye kandekere nagakunze nkareba kandekere agakecuru kanjye kandekere wagakecuru kanjye kandekere wagakecuru kanjye kandekere nagakunze nkareba kandekere abahungu si beza batangiye kumvuga mumva banenga umukobwa nze kigali nabaye kigali natuye kigali imyaka cumi n'iyi nahubatse amazu uramamodoka nta wundi mujyi wigeze ukundutira kigali ndagukunda urugendo fata urugendo shira ukuboko ku gikirisa cyanjye umutima uratera n'imitsi ikaranda hera ku mano yanjye ukore no ku ntoke zanjye weze ushyira amazinda kuri ino twagihuta ni igikoko kinini ni igisimba cyiza cyane kitaryana
izo njyana mwaziyumviye ibirangirire baba abaririmbyi abakinnyi ba za filimi sinema abakinnyi b'imipira abanyapolitiki rimwe na rimwe natwe abanyamakuru nibo akenshi abantu bamenya nibo akenshi abantu bumva bagahita bamenya abari bo ariko abahanzi abandika ibitabo bateza imbere umuco bateza imbere ururimi akenshi ntibamenyekana bake cyane mu batwumva mushobora kuba muzi cyangwa se mwarumvise mwarimu francisco saveri gasimba munezero abatamuzi abatazi mwarimu gasimba bigeze kumva igitabo cyitwa isiha rusahuzi cyangwa se bangaheza ariko ubwo ndavuga abo hambere basomaga cyangwa se bumvaga ibyasomwe hari n'abashobora kuba mu bihe bya hafi mwarumvise indege y'ubumwe rwanda rw'ubu ayo mazina y'ibitabo n'imivugo byibutsa uyu mwarimu francisco saveri gasimba munezero kimwe mu bitabo mwarimu gasimba yatangaje muri bibiri na cumi na gatatu cyitwa ibiruhuko iki gitabo cy'imivugo cyabonye igihembo cy'umuryango mpuzamahanga uhuza ibihugu bivuga igifaransa gitangwa hagamijwe kuzamura no guteza imbere abakoresha indimi gakondo zo muri afurika baba abandika cyangwa se abakora ubushakashatsi ku bijyanye n'izo ndimi zo muri afurika gusa uyu munsi ntituharira cyane mwarimu gasimba cyangwa se abandi bantu b'ibirangirire nk'uko mwumvise injyana twatangiranye ahubwo turakomereza ku kiganiro twabagejejeho ku cyumweru gishize twaganiye ku gitabo nakivuze mu kanya cyanditswe mu kinyarwanda cyitwa ku isoko si hahandi iki gitabo cyanditswe n'undi munyarwanda kazi witwa immaculee mukantabana muri icyo kiganiro twavuganye kandi na mwarimu francisco saveri gasimba munezero wigisha ikinyarwanda kandi wanditse cyane mu kinyarwanda mwembi madame mukantabana immaculee mwarimu francisco saveri gasimba munezero nongeye kubifuriza iminsi mikuru myiza ya noheli n'umwaka mushya muhire nyuma y'ikiganiro cyo ku cyumweru gishize hari abantu batwandikiye turabakunda rwose mwe mutwandikira igihe cyose mutubwira uko mwakiye ibiganiro tubagezaho mwese kandi igihe cyose twifuza ko mutubwira ibyo mushima n'ibyo munenga umwe mu batwandikiye ni madame mukashema madolene atuye muri canada madame mukashema madolene mbanje kubasuhuza kandi mbashimira mbifuriza n'umwaka mushya muhire mwarakoze cyane yatangiye yandika agira ati bwana etienne karekezi ati maze kumva ikiganiro dusangira ijambo cyo ku itariki ya makumyabiri na karindwi ukuboza bibiri cumi na gatanu havugamo wowe etienne karekezi mukantabana immaculee na francois xavier gasimba muvuga ku gitabo cyanditswe n'uriya mutegarugori mukantabana cyitwa ku isoko si hahandi naranyuzwe cyane niyemeje kukwandikira icyanyuze ni uko numvise hari abanyarwanda n'abanyarwandakazi bahangayikishijwe n'ururimi n'umuco bya kinyarwanda bigenda bizima bizimangana cyane ururimi rw'ikinyarwanda n'ibindi indangamuntu ya mbere n'ururimi mukantabana aragira ati ku isoko si hahandi ibyo nibyo yanditse gasimba nawe ati imbamutima akongera ati n'amatungo arubakirwa ni mu kiganiro cyashize mukashema akomeza agira ati ayo ni amagambo akomeye kandi aremereye ati ayo magambo uyabajije abanyarwanda b'ubu abakumva icyo asobanura ni bake cyane uko mbona abagombye kwigisha umuco wacu mbona bigisha imico y'ahandi bibagirwa abo turi bo dutakaje ururimi rwacu umuco wacu tuzaba turi he tuzaba turi ibyo ntazi ntituzemererwa no kuba abo tutari bo kabone niyo twamenya indimi z'ahandi n'imico yabo kurusha bene yo icya kabiri mukashema madorine niko yandika ati nungukiye muri kiriya kiganiro gasimba yavuze ko yanditse igitabo cyitwa ibiruhuko yagitangiye muri mirongo irindwi n'icyenda akirangiza muri bibiri cumi na gatatu madame mukashema arakomeza ati ndi umutegarugori ukuze umwana wanjye w'imfura afite imyaka mirongo itatu n'irindwi ati maze kubona uko umuco wacu ugenda uzimira niyemeje kwandika igitabo guhera muri bibiri n'icyenda n'ubu ntaho ndakigeza kirimo ibice bibiri icya mbere ni dukomere ku muco wacu banyarwanda banyarwandakazi icya kabiri n'iki cyiza tubona mu guharika harimo byinshi yanditse ndabisimbuka dushobora kuzabigeraho tubiganira nawe ariko mu gusoza aragira ati abanyarwanda n'abanyarwandakazi turengeje imyaka mirongo itatu twagombye gukoresha imbamutima y'ubunyarwanda twigisha tubwiriza kandi tumenyesha abato ibyiza by'umuco wacu ururimi n'ibindi ati ntibyoroshye ariko nta n'icyoroha kuri iyi si burya icyorohera umwana w'umuntu ni ukwibeshya gusa hari n'uwo wabibwira akagusubiza ngo kubimenya bizamarira iki bizampa amafaranga cyangwa imodoka ni ikibazo cy'ingutu ku rwanda n'abanyarwanda dufite nanone madame mukashema madolene nongeye kuwushimira ku bwitange wagize uhaguruka ugafata ikaramu cyangwa n'imashini ni mudasobwa ukatwandikira utubwira icyo utekereza ku bintu twatangaje mwese kandi abatwandikira kenshi ndabashimira nawe birumvikana kera kabaye tuzaganira ku bitabo byawe ugiye kwandika noneho dukomeze tuganira na madame immaculee mukantabana iki gitabo mwanditse madame mukantabana ku isoko si hahandi mugaruka cyane ku kinyarwanda cy'umwimerere muravuga ku muco imigenzo ya kinyarwanda ubusabane ubuvandimwe ariko nanone mukavuga n'amahano nka jenoside yahinduye isura y'u rwanda n'abanyarwanda jenoside yatumye isoko ihindura isura niyo mpamvu wanditse ugira uti ku isoko si hahandi ariko gato mbere y'uko dukomeza madamu mukantabana mwabanza kutubwira ku isoko si hahandi ku isoko aho muvuga ni hehe aho hantu kuhababwira rero ni birebire urabihindura rwose kuhababwira hari hafite ubwiza ubwiza ureba urebesha amaso hari hatuye abantu bafite gufatanya bafite gukundana bafite gusabana ariko abantu bakunda ibimera bakunda kureba bakabona ibiti bakabona ibiti byiza ba- erega burya ahantu kuhakunda uhakundira uko hasa uhakundira uko hateye ukareba imisozi ukareba ibiti byaho ukabona abantu aho hari eh, none se eh, aho ni kuhe murenge ni mu kahe karere mu madamu kantabana uyu munsi ni mu karere ka kamonyi ni mu murenge wa rugarika ni mu ntara y'amajyepfo ye ndabashimiye madamu kantabana muracyakora mu by'uburezi mbabaza aha iyo murebye kandi muhereye ku byo mwanyuzemo musanga ibibazo by'ingutu mubona muri iki gihe bibangamira abakiri bato bigatuma batabasha guha agaciro ikinyarwanda n'umuco nyarwanda ni ibihe mwatubwira Oh, ikibazo murakoze ikibazo gihari cyane ni uko natwe tubigisha ubwo ndavuga muri rusange natwe ikinyarwanda ntabwo tukivuga nk'uko kiri ngo tukibemo nk'uko bikwiriye ngo ndavuga mu muco bizi ko umuntu yenda ya- yagiraga umuco wo gusuhuza uwo ni umuco woroshye gusuhuza umuntu umuhuye ariko nk'uyu munsi cyane cyane mu mijyi aho turi usanga umuntu a- ahita ku wundi nta- atamushuhuje hakaba n'igihe usu- u- usuhuza umuntu ntakwikirize tugenda natwe tubyica abakuru niyo mpamvu abatoya ari ukuvuga ari ukugendera muri uwo muco wo- w'ubunyarwanda bu- bushaka kuba umuntu nyamuntu usanga n'abakuru bitinjira neza ariko barimo ku- barimo kugerageza barimo kugerageza nk'ubu minisiteri ya- ya- yakoze porogaramu minisiteri y'uburezi yakoze porogaramu yo kwigisha nk'amashuri y'incuke ndayavuga kuko niyo nkoramo muri ino minsi ngo ba- batangire biga mu kinyarwanda biga mu kinyarwanda bagire ubumenyi bagire umuco bagire n'ubushobozi bakiri bato ibyo rero bi- abakuru bagomba kuba intangarugero umukuru iyo adatanze urugero byaba mu myifatire byaba mu mu- mu- mu mikorere usanga n'abari bato ba- batwigana ubundi rero haje na na tekinoloji tekinoloji ni nziza ariko hari igihe baducika bakayijyamo iyo tutabatangiranye hasi umwana ubundi arerwa akiri muto we yavugaga ko anasamwa rwose yakwiriye kurerwa muri icyo gihe a- akirinda akazavuka ahabwa uburere n'ababyeyi buriya rero ababyeyi babigiramo uruhare runini kuko iyo yabuze uburere bw'ababyeyi kugira ngo azabubone mu ishuri birakomeye ababyeyi bafite uruhare runini kugira ngo abana bakure neza mu muco w'ikinyarwanda ndetse banakivuga ni uruhare ru- banagikoresha Eh, ni uruhare rukomeye ni ntangira mvuga natangiye mvuga abantu b'ibirangirire bazwi mu rwego rw'igihugu cyane ko nk'uko mubivuze tekinoloji ni urundi rwego eh, niyo mpamvu abantu bibanda cyane ku bakinnyi ba za filimi ku bakinnyi b'imipira na vo- nibo bantu b'ubu ndavuga abakiri bato usanga bareba cyane kurusha nk'umwanditsi cyangwa se nk'umwarimu wita ku kinyarwanda cyane nka mwarimu francisco saveri gasimba ukigisha ugiteza imbere ucyandikamo nanabivuzeho akabona n'ibihembo mu rwego mpuzamahanga mwarimu gasimba mbagarutseho igitabo cya madamu kantabana imakira agira ati ku isoko si hahandi mubona murebye iterambere rigezweho na tekinoloji igezweho cyane mu bakiri bato bishoboka ko umuntu yasubira ku isoko birashoboka Eh, gusubira ku isoko bitandukanye no gusubira inyuma Eh, ni ukuvuga ko hari hari umwanditsi ukomeye uzi ah, uriya mu- mu- mu- umunyasenegali wa ngo no muri senegali uriya wavuze ko ah, gutera imbere iterambere nyine ni ukugenda ujya ahazaza ariko ni no kugenda ujya aho wavuye ugerageza kuhasobanukirwa gusubira ku isoko rero si ukuvuga ngo ni ukwanga iterambere ahubwo ni ugukora ku buryo iterambere rishingira ku muco karande abantu baba bakomora ku babyeyi babo kuba- ku basokuruza babo ariko no ku basokuruza bo mu bindi bihugu kuko ubumenyi bwaguka ubwenge bwaguka umuco waguka niwo ushobora guteza abantu imbere ibyo bikaba- bikaba bivuga yuko rero guha agaciro umuco guha agaciro ururimi ni ukurwemerera ko rubana mu busabane n'ibyo twita tekinoloji ikoranabuhanga fata urugero rw'inganda ndangamuco nk'urwo ruganda ukoramo rw'itangazamakuru aho ngaho ni nk'ururimi rushobora gutera imbere nkaba nabashima cyane burya hari amagambo menshi njya mvoma ku ijwi rya amerika nk'intwari y'inyanzi nkumva mu kirundi barabivuze nka- nkaritora nkumva abanyarwanda bakora aho kuri ku ijwi rya amerika bararivuze nkaritora kubera ko umuntu yiga buri munsi fata nka nka televiziyo televiziyo yagombye kwereka ubu nicyo nicyo gitaramo dushobora kubona ah, guca imigani wenda bamwe ntiba- ntibabishobora cya gitaramo cyo guca imigani cyangwa se kubyina ariko televiziyo ishobora gufasha abantu gutarama cyangwa se n'ibitaramo by'amakinamico n'ibindi byose U- u- uburyo rero bwiza bwo guteza imbere umuco wo guteza imbere ururimi ngira ngo ni ugukora ku buryo rubana mu- mu- rugasabana n'iterambere na tekinoloji ikoranabuhanga eh, nk'iyo mbonye abantu bakoresha ikinyarwanda muri ibi byo guhererekanya amakuru ah, ku matelefone agendanwa cyangwa se eh, kuri za mudasobwa ugasanga hari amagambo iyo bavuga bati kanda emeza urwego umva yuko ari ibintu bishimishije cyane ubu ngubu ni- ni nacyo gituma muri biriya bita taransiferi ya tekinoloji mu gusakaza ikoranabuhanga nicyo gituma ubu ngubu n'umuntu n'umuntu uzi gusoma no kwandika ari ku rwego rwo gusoma no kwandika gusa atarana eh, ataranaminuza Ash- a- akoresha mm, akoresha mobile cyangwa se mudasobwa a- akabishobora kubera iki ni iki kibimufasha ni cya kinyarwanda kandi ikintu abantu bataramenya ahubwo ndagira ngo nangaha tukivuge hari- hari ubujiji bwakomeje kokama bamwe mu- mu- mu- mu banyarwanda ndetse ugasanga no mu bantu bize amashuri barakikiranya ururimi n'umwihariko w'ubumenyi bakavuga bati "Ku- nta muntu wavuga ikintu cy'ubumenyi atakivuga mu cyongereza nta muntu wavuga ikintu cy'ubuhanga adakoresheje icyongereza rero muri mirongo inani na gatanu ngera i burayi bwa mbere niho nabonye umuntu bavuga ngo ni enjeniyeri ariko atazi igifaransa ubundi nibwiraga yuko kugira ngo umuntu abe abe umuhanga abe ikirangira ari uko abazi ah, gutonosa mu gifaransa urumva yuko rero ikintu twagombye gukosora cya mbere ni ukugira ngo ikinyarwanda gihabwe agaciro abato bagitozwe kandi cyinjizwe mu iterambere Ni- si si n'ikinyarwanda gusa n'ibintu ibintu byarangaga byarangaga u rwanda byarangaga ubukorikori bw'abanyarwanda ubugeni bw'abanyarwanda twagombye kujya muri aya mazu y'imiturirwa tukabisangamo tugasangamo amashusho abigaragaza tugasangamo amafoto abigaragaza tugasangamo ubugeni tugasangamo ikinyarwanda Eh, iyi nama y'umushyikirano yumvise babikomezaho eh, wenda ubwo ba- bashobora kuba barafata icyemezo ahari cy- cyo guha agaciro kuko ikinyarwanda ariko rero turacyafite intege nke kandi inzira ikiri ndende inzira iracyari ndende aho twagira icyizere ko abagena ingamba zijyanye no guteza imbere umuco n'ururimi bazabifatira ibyemezo ibyangombwa I- impamvu cyane cyane agarutse ku kiganiro cy'uyu munsi cyane kijyanye n'umuco n'ikinyarwanda ni uko mu minsi mike ishize cyane mu gihe cy'impaka za politiki twirinze cyangwa nirinze mu biganiro byo gusoza umwaka no gutangira umwaka hari abo numvaga ko hari umushinga w'itegeko nshinga abantu benshi batasobanukiwe abantu benshi batasomye yewe n'abizi ari abazi gusoma ikinyarwanda igifaransa icyongereza n'izindi ndimi ugasanga ntibabisomye hari ikibazo cy'ururimi rw'ikinyarwanda ariko hari ikibazo cy'umuco ubwawo wo gusoma mu banyarwanda kandi iyo udasomye ntumenya ururimi birumvikana mbagarutseho madame mukantabana immaculee hari andi magambo ngira ngo gato cyangwa se naho mu gusoza igitabo cyanyu ku isoko si ahandi hari aho ngira ngo gato cyane mudusomere dusoza n'ikiganiro eh, hariya ku rupapuro rw'ijana na mirongo itatu na kane eh, ndagira ngo murebe eh, hariya mutangira mugira muti eh, mushimira mbese uti eh, ndagushimiye wowe wanteye ubutwari mwadusomeraho Eh, murakoze cyane mu gusoza koko nagize gutekereza ku bantu nagiye ngisha inama nagiye mbaza numva bakwiriye gushimirwa Eh, ndagushimiye wowe wanteye ubutwari nkongera gukunda ubuzima n'umurimo ngakora nkabaho nkabana mu mahoro ndagushimiye muvandimwe wanteye inkunga ukampa ibitekerezo iki gitabo kikandikwa ndagushimiye wowe wasomye uyu mwandiko ibisobanye bigasobanuka ndagushimiye porofeseri tagisisi gapfa nkesha ubu bwanditse ngo sinceceke ntangaze ibyo nabonye ndagushimiye wanteye umwete ndatinyuka afata ikaramu urantoza ndagushimiye wowe wambwiye inkuru zo ku isoko iyo wicecekera nari guhera mu rujijo ndagushimiye wowe usomye iki gitabo unteye kuzongera seshoje ndagushimiye wowe mugabo twashakanye Charles karangwa wabaye intwari urugamba rukomeye ndagushimiye byimazeyo nshimiye imana yarinze wowe nanjye uyu munsi turiho ngo dukore ibyo ishaka aha si- Eh, ni ukugeza aho ngaho si, si nkubazaho byinshi kubera ko byinshi birasobanutse gusa icyo ngira ngo ngarukeho ni uko eh, mwarimu francisco saveri gasimba kwandika igitabo ni umurimo utoroshye bisaba ubutwari nk'uko madame mukantabana abivuze hari abantu benshi ashimiye hari abamureze hari abamufashije kugira ngo amenye gusoma no kwandika no gukunda kwandika ubwabyo ubu ariko ni mu kinyarwanda n'umwihariko hari inkunga nyinshi umuntu akenera kandi wareba amagambo nasoma igitabo cyose amagambo wagiye ukoresha ari amagambo y'ikinyarwanda asanzwe umuntu wese wavuga uti ni amagambo azwi adahambaye mu by'ukuri uretse birumvikana ari aho wagiye ukoresha amagambo numva nanjye ntangiye kwibagirwa ariko amenshi ni amagambo umuntu wese yatondekanya akandika mwarimu gasimba kwandika bisaba ubutwari nk'abakiri bato cyangwa se undi wese yifuza kuba yakwandika no gusoma cyane inama wamugira muri make mpereye ku bumenyi mumaze igihe mukorana mu kwandika mpereye ku mashimwe mwagiye mubona ni ukuvuga ko mwandika neza mwandika ibintu byumvikana ubutwari bisaba inkunga abantu batera bari mu kwandika yaturuka he yagenda ite urakoze eh, icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko eh, ibyo bibazo tujya tubiganiraho ndi mu isomo eh, nigisha abanyeshuri hariya muri koleji y'uburezi eh, inganzo y'ubwanditsi Mm, kuko nanditseho nyine n'igitabo mm, n'indumbanyigisho nyine ivuga uko abantu eh, ba- bagomba kwandika inama namugira ya mbere inama namugira ya mbere nakomeze yandike kuko iyo umuntu afashwe n'inganzo agira imitima ibiri umutima umwe uramubwira ngo oya undi ukamubwira ngo yego ngo andika undi ukamubwira ngo wikwandika cyane iyo u- urabizi hari igihe umuntu aba yumva muri we eh, umutima usa nk'ubyimbye cyane akavuga ati kugira ngo nibura nduhuke ni uko nabishyira mu nyandiko ni uko nabishyira mu gishushanyo ariko hakaba ubwo kubyandika wenda bishobora kuba eh, hari ababireba nabi bakabifata ukundi ndetse bakaba bana eh, ba- wa- wanagira inkurikizi ubwo iyo ugize intege nkeya ntabwo wandika ndibuka yuko buriya isarusanzwe yashoboraga kudasohoka iyo ntagira ntagira ah, abantera inkunga abantera inkunga ndavuga mu bitekerezo no ah, mu kuntiza imbaraga kuko eh, hariho hariho n'uwambwiye ati mu- mu- muri abo bantaga intege avuga ati ibi ngibi bazagufata nk'aho uri inyangarwanda Eh, inama nakugira nk'umuvandimwe ni uko wabyihorera ubwo rero hari n'abandi bambwiye imyiramizo n'ibyo ngibyo inama namugira ya mbere ni uko yakomeza kwandika ntagire ikintu cy'ubwoba kuko ubwoba nibwo budukoresha ibintu bibi uburyo kwandika ni uburyo bwo kurwanya ubwoba ni n'uburyo bwo kumara abandi ubwoba kuko iyo wandikiye ikintu cyiza hari ubwo ugira gutyo ugasanga ahubwo ibyo watekerezaga ibyari biri muri ya mutima yawe muri ya ndotero yawe n'abandi bibageze ku mutima ubwo rero uba ubagiriye akamaro n'uwo watekerezaga wenda kukugira nabi akavuga ati yewe ati wa muntu ahubwo ari mu kutwubaka ari mu kwiyubaka natwe twubaka ntabwo twagombye kumurwanya kwandika rero ni intambara ikomeye cyane I- ikindi cya kabiri ntagatinye kugisha abandi inama byo ndifuza ko eh, inakwire ndifuza ko rwose niba binyemereye rwose twahura tukaganira ku bwanditsi ni imwe mu nzira zo gukemura ibibazo bijyana n'ubwanditsi kuko abenshi bakunda kuza bambwira bati ko twanditse ikintu dufashe kugitangaza bakagira ngo ahari ndi aha hari inzu mfite itangaza ibitabo icya mbere nubwo inyandiko utayitangaza icy'ingenzi cya mbere cy'ibanze ni ukugira ngo ibikurimo ushobore kubyandika wenda niba utashobora kubitangaza ubu ngubu n'abana bawe wenda bazabitangaza ariko ndumva inama namugiriye ya mbere ni iyo gukomeza kwandika inama ya kabiri ni iyo kuganira n'abandi eh, ibyo yanditse eh, akabiha abantu bakabimusomera kuko hari abantu benshi kandi akagisha abantu inama eh, nanjye musezeranya yuko rwose igihe azabonera akanya njye niteguye kumwakira kugira ngo eh, tuganire ku byo- ku- ku by'ubwanditsi Ah, hanyuma noneho indi nama nta nubwo ari we ari we nayigira cyane cyane ni uku ni nka- ni nk'icyifuzo naha abanyamakuru nk'uko uri umunyamakuru waduhuje eh, nkaba nabigushimira cyane eh, sinabwo bwa mbere ndabashimira Yuko abanyamakuru rwose mu ruganda rukomeye ndangamuco eh, mu- mu- mu- mwunganire uruganda rw'ubwanditsi uruganda rw'igitabo kugira ngo eh, rutere imbere ndabashimiye mwarimu francis saveri gasimba si ubwa mbere birumvikana tuzakomeza twaganiye ku bitabo byinshi mwagiye mutangaza tuzakomeza tubiganireho cyane ko guteza imbere ikinyarwanda nk'ururimi ariko rwuzuye umuco nanjye ni ikintu kindi ku mutima madame immaculee mukantabana namwe nagira ngo musoze kuri iki gitabo mwanditse eh, igitabo ku isoko si hahandi tumaze kuganira mwe icyo mwageza kuba twumva amagambo ya nyuma mwabwira na yayi murakoze cyane amagambo nabwira uh, gushishikarira gusoma kuko burya ibyanditse bigira umumaro kubera ko hari n'igihe umuntu yibagirwa ikintu ariko iyo cyanditse urasoma ukacyibuka ubundi abanyarwanda mbona tutagira umuco wo gusoma ariko abazi gusoma mu kinyarwanda rwose turimo tura- ubwo mwarimu gasimba yanditse ikinyarwanda ni nacyo yandikamo nanjye ndimo gutekereza kwandika ikindi gitabo kirebana na kirebana n'abana ndumva cyareba abana sindagitekereza neza ndimo kugitekereza mu Mhm.
bitekerezo ariko ni ukugira ngo abantu babashe gusoma abana bacu nabo babona ibyo basoma kandi iyo umuntu asoma ariga buri kuko iyo udasoma rwose nta ntabwo wunguka ndabashimiye cyane rero madame immaculee mukantabana eh, twagane ku gitabo mwanditse ku isoko si hahandi mwarimu porofesori gasimba francisco saveri namwe ndabashimiye mwadusogongeje ku gitabo cyangwa se ni ku mivugo ku ni ku rwunge rw'imivugo mwatangaje yitwa ibiruhuko mwanditse kuwa mirongo irindwi n'icyenda kugera muri bibiri cumi na gatatu ndabashimiye si ubwa mbere kandi si n'ubwa nyuma ariko nanone namwe abatwumvise uyu munsi cyane ndavuga abakiri bato n'abakuze birumvikana kumenya gusoma no kwandika ni intambwe ya mbere yo kuvumbura ibintu byinshi byihishe mu nyandiko iyo umaze kumenya kwiga no gusoma ubwabyo birahagije kuba byakugeza ku zindi ntambwe zose wakwifuza kugeraho n'indi ntambwe ikomeye nashishikariza mwe mwese abatwumva mu gihe dutangira uyu mwaka mushya wa bibiri na cumi na gatandatu mwese kandi nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire aho muri uzababera umwaka w'amata n'ubuki nshimira kandi abantu benshi b'ingeri zose twaganiye mu mwaka urangiye nongeye kubifuriza ibihe byiza nongera kandi kubatumira kuri radiyo ijwi ry'amerika kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mugire ubuzima bwiza Woman of Africa, lioness in your lair. Few acknowledge your strength and courage, but as there is land and sea and air, so there is you, and to me you do not age. Light of all errors, always on the go. That fire within you sets me aglow. Brown black eyes shyly avoiding mine. Full smiling lips erupting with laughter. Your generous body full round.